time no see, guys. It's been a while, a very long while, and permit me to say Happy New Year in the month of July 2022. My name is Prosper Adenuga, and I want to welcome you all to Better Talk TV 60 Degrees Season 2.0. This podcast show before eh, I dey call am Pidgin Train TV 60 Degree, but then I just sit down say may I change am. Um, make i rebrand make i dey more consis ten t and make the show name dey detailed and explanatory so na why i change am from pidgin train to better talk the better is spelled as b-e-t-a better nothing too change actually na still the same niche and segment sex education family lifestyle and issues relationship society self development everything still dey inside kampe but now there go be infusion of more fun and real life experience storytelling go also join so if you get story wey you wan make public whether your identity dey hidden or not na you go decide that part i dey here for you i go dey also share personal experiences and personal stories as well in other words permit me to add storytelling to the show and another new thing be say i go dey use pure english now o <laughs> yes i wan dey speak pure english too i go dey mix am so you go dey hear pure english and pidgin english i wan touch i wan upgrade i wan dey speak english like proper um, citizen of nigeria wey be say our official language na english language. So my prayer to Baba God be say make he give me the strength to dey more consistent. Yes so because for over a year now I dey I flopped. I was not doing records. I even abandoned Anchor FM like the the energy, the ginger, that spirit just died. ASUU strike actually now dey affect me four months at home now yes o oh. and i'm unable to get any internship offer i don drop my cv to different firms online to their emails to their website but i no see anything wetin i want be say i wan work for either customer service um, section project management human resource section but then e dey difficult for me all of them want interns wey get experience already and i no feel like wey dey ask for two years experience me wey i no get anything May i come talk say i get something honestly eh there is no point in lying because they go find out maybe they don give me tax wey i no fit do i could, I, i would just be looking at them like <laughs> what are these people saying though i learn all these things online through online courses through linkedin learning and some other platform but then i no fit talk say e dey give me the practical experience or real life situations shey i fit handle am so i need to learn under professionals and i was unable to get an intern or internship offer yeah so na why i just decide say may i build myself may i build my space in terms of storytelling public speaking and handling human beings as well because na those line wey i wan go to if i see corporate office internship get okay no be like say i forsake my podcast o at all at all But now I wan come back especially in the speaking aspect being more audible and also storytelling aspect. Yes, I wan build myself. I'll be having guests on my show by God's grace and some podcasters have gotten invites all the way from Ghana. May I come talk for a show but then you know say I dey Nigeria she dey Ghana we, we go know how we go do our thing. So I'll be having guests on my show at the same time i go dey go for another person show go talk for there <laughs> congratulations baby girl i'm so happy i'm so proud of myself abi so therefore if you have any suggestion you have any topic wey dey bother you for mind any story wey you wan make i share any addition any subtraction if you wan make i revisit a topic just let me know yes you fit reach me on facebook at prosper adenuga i'm quite active on facebook i'm quite active on whatsapp as well you fit reach me on instagram too at just funberry so now let us note say the name of the new name of this show na beta talk b e t a talk 360 degrees omo e be like say i dey addicted to this 360 degrees my my all female group on facebook na 360 degrees end am sister circles 360 degrees <laughs> the one for whatsapp too na still 360 degrees i don't know i think it's like a part of my branding where i dey get 360 degrees for <laughs> for everything so now this particular section is just about introduction yes Better talk is going to be better. Yes. Better with storytelling, having guests, real life experiences, and um, fun on the show. My name is Prosper Adenuga, but you know what? If you call me from there, if you do, I could definitely find something sweet give you. See you guys next episode. I can't say next week. <laughs> next episode. Thank you for listening. I for talk to make you subscribe, but then this one will be YouTube you know if it's subscribe it's on the um, facebook where you feel like my page or follow but then i really appreciate the fact that you decide to click on that link and listen to my voice thank you bye bye